muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda banywanyi inshuti zacu ndabashuhuje mwiriwe neza ni thomas kamirindi kuri mikoro mu burundi radiyo ijwi ry'amerika iravugira ku mirongo migufi metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri naho mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ariko rero ni mujye no kuri interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo komu no kuri yutube na facebook voa radiyo yacu maze mukurikire ikiganiro cyanyu murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
murisanga rero koko mu kwezi kwa mbere igihumbi magana cyenda na mirongo cyenda u rwanda rwasinye amasezerano mpuzamahanga yo kurengera umwana hashize umwaka mu kwa mbere igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na rimwe rwinjiza ayo masezerano mu mategeko yarwo bwite ibyo bita ratification mu gifaransa mu kwa munani ibihumbi bibiri na cumi n'umunani u rwanda rwavuguruye itegeko ryo mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe ryerekeye uburenganzira bw'umwana n'uburyo bwo kumurinda no kumurengera none se uburenganzira bw'umwana bwifashe gute mu rwanda ese abanyarwanda abaturarwanda barabwumva bazi icyo ari cyo nibyo tuganiraho na ntawigenera narcisse ni impuguke mu bumenyi bw'imiterere n'imyitwarire ya muntu ni mwarimu wa za kaminuza ayobora umuryango witwa rim company ltd ukora ubushakashatsi mu nzego zitandukanye zirimo uburenganzira bwa muntu afite kandi ubunararibonye we ku giti cye afite n'ubunararibonye mu mishinga igamije guharanira uburenganzira bw'umwana kubuteza imbere no kurwanya ihohoterwa bakorerwa nta wigenera kandi ni umugishwanama n'umwanditsi w'ibitabo ari mu karere ka huye mu majyepfo y'u rwanda n'abatindiye rero mbazanira umushyitsi nta wigenera uraho urakomeye
turi aho ni amahoro rwose mu majyepfo mu karere ka huye mumeze mute imvura iragwa se
imvura iragwa biringaniye izuba rikaza kugeza ubu rwose ibihe bimeze neza ni amahoro kovidi irimo iragenda icogora ni amahoro tumeze neza ubwo nari nkubajije iby'imvura kubera ko ukwa gatanu akenshi biba ari mu itumba mu rwanda
umucyo mu minsi ishize ubu niho turimo kugenda dusa n'aho twinjira mu gihe cy'umucyo ariko imvura irimo iragenda isa n'aho igabanyukaho buke bukeya twinjira mu mucyo
ntawigenera narcisse rero ndagushimiye cyane rwose uyu mwanya uhaye abanywanyi b'ijwi ry'amerika ngo mwiganirire ku burenganzira bw'umwana none duhite tuvuga uburenganzira bw'umwana mu magambo makeya mwebwe b'abahanga mu busobanura gute
twahera no ku cyitwa uburenganzira bwa muntu ni ibyo yemererwa ahabwa kandi bigomba gukorwa ku buryo bigomba gusugira bigasagamba kubera iryo zina afite ryo kwitwa umuntu ibyo ni uburenganzira bwa muntu none iyo bigiye mu byiciro byihariye nk'umwana hari uburenganzira bugomba kuza noneho kubera icyo cyiciro arimo n'ibyo akeneye by'umwihariko nicyo gituma habaho icyitwa uburenganzira bw'umwana bukaza kubera ko wenda tubuze umuntu mukuru hari ibyo nawe ubwo aharanira cyangwa akaba yabyigezaho ariko noneho umwana we agira uburenganzira bwe bwihariye kuko aba afite abagomba kumureberera duhereye kuri leta tukagera ku babyeyi n'abandi bazamugira mu nshingano ze kugira ngo na bwa burenganzira bw'ibanze bwo kuba ari umuntu bugerweho duhereye aho wenda gusobanura uburenganzira bw'umwana yego agomba gufashwa kurera kugira ngo akure neza agere ubwo azagira icyo yimarira amarire agire n'icyo amarira n'igihugu afite uburenganzira bwo kurya hari igihe uzasanga umuntu mukuru wenda arirwanaho kugira ngo abone ikimutunga ariko umwana we agomba noneho kuba kwi- ku- ku- kwitabwaho n'ababyeyi n'abandi babifite mu nshingano tukongeraho rero noneho muri ubwo burenganzira ko eh, ibijyanye no kwiga n'ibindi byose bigomba kwitabwaho kubera ko ari umwana ashobora no guhutazwa na ba bandi bamufiteho ububasha cyangwa bafite imbaraga kubera za ntege nke afite nk'umwana
ariko rero umwana bwa mbere na mbere ku ikubitiro kugira ngo nyine abe umuntu koko nimba ariko nabivuga ahubwo icya mbere ubwonko ntabwo agomba kugira izina
yeee ibyo ni ni- ni muri bwa burenganzira bw'umwana ubwa mbere ni ubwo bwo kugira izina akitwa umuntu noneho akabona ibimutunga hari bwa bundi bw'ibanze Aha.
kugira ubwenegihugu ubwo tugiye muri mu- mu byiciro bigiye binyurana harimo ko kugira izina bimuhesha icyubahiro nabyo twaryongeraho akabasha kubona ibimutunga akabasha kwiga ndetse twongeraho n'ubu ngubu aho bigeze noneho no kugira n'ijambo ngo bimukorerwa nabyo akabigiramo ijambo hakiyongeraho noneho y'uko agomba no kurindwa noneho n'ihohoterwa iryo ari ryo ryose
mutumirwa ntawigenera narcisse hari umunywanyi w'ijwi ry'amerika witwa mukunzi moyize yatwandikiye kuri facebook y'ijwi ry'amerika ati e mu rwanda uburenganzira bw'umwana burubahirizwa hagendewe ku bushobozi bw'uwo mwana cyangwa umuryango akomokamo bityo abatishoboye bagatsikamirwa ibyo bintu ni byo
Eh, ngira ngo icyo ni ikibazo kijya gikunda kugaruka wenda tugere nko ku bijyanye n'umurimo abashinzwe kurinda nk'umwana imirimo mibi ikoreshwa abana hari aho bigera muri bwa burenganzira n'ubushobozi ukareba nk'umuntu wakoresheje umwana U- umwana amuhaye akazi ariko nanone akagira icyo amu- amuha kiri bumufashe kugira ngo abashe kubaho ukibaza wajya kuvuga uri bumuhane ko yakoresheje umwana bitemewe mu mategeko cyangwa uri bumushimire ko yatumye na wa mwana abasha kubaho hari ibintu kubera kuba mu mu bukene wenda niba ariko navuga bizana ikintu ki- gisa naho eh, ha- habayemo eh, dayirema ndabyita gute mu kinyarwanda duhite n'iki tureka iki umwana rero kubera ubukene bw'umuryango ubukene bw'igihugu nabyo twabivuga muri rusange hari igihe uburenganzira bwe butubahirizwa uko bikwiriye koko kubera bwa buryo budahagije bwo kumushyigikira kugira ngo abone ibyo akwiriye nk'umuntu
muyize mukunzi rero ndibwira yuko umutumirwa agwa- agu- mwunguranye ibitekerezo ariko rero urongeraho nako sinakibagirwa we mukunzi muyize urongeraho mu butumwa bwawe uti gusa guverinoma iri kubushakira umuti muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirori n'ikinyarwanda turaganira ku burenganzira bw'umwana mu rwanda umutumirwa ni ntawigenera narcisse ni impuguke mu- mu byerekeranye n'ubumenyi bw'imiterere n'imyitwarire ya muntu ariko rero by'umwihariko afite i- ubunararibonye mu mishinga igamije guharanira uburenganzira bw'umwana kubuteza imbere no kurwanya ihohoterwa rikorerwa abana maze rero ntawigenera iki kiganiro si icyawe nanjye twenyine ahubwo ni icy'abanywanyi b'ijwi rya amerika nyine nk'uko twatangiye tubivuga nagira ngo nguhamagarire uwa mbere hanyuma nawe mwungurane inama n'ibitekerezo yitwa muvunyi siriro muvunyi we
ndakumva tomasi we amahoro amahoro amahoro twese bwira umutumirwa aho uherereye
ndi mu karere ka kayonza mu burasirazuba bw'u rwanda yego
eee nakurikiye nabyumvise kandi n'insanganyamatsiko mwaduhaye nayibonye kandi n'uwo mutumirwa ibyo yavuze nabyumvise uretse wenda ko hari aho byageraga bigacika simbyumve neza Mhm.
ariko ibijyanye n'uburenganzira bw'umwana hari hamwe na hamwe nyine biba bitari kugenda neza uretse wenda ko ubuyobozi wenda butabasha kuba bwabibona kandi hari n'ababasha kuba babu- baba- babushikamira mu buryo bw'ibanga ntibise nk'aho bigaragara muvunyi we
ndakumva none se ubwo ngubwo ubibonye waceceka ntabwo wa- Mm.
watunga agatoki cyangwa nawe ukabyamagana ugafatanya n'abandi mukabyamagana
Eh, bira- bi- niko biba byakagenze ariko hari n'ibintu ureba ukabona biranakurenze Mm. tanga urugero kuko urabona niba eh, urugero ruto nshobora kuba natanga nk'ubu hari abana baba bari nko mu eh, bakabaye bari mu ishuri ariko bakaba barimo gukora nk'imirimo bari nk'iwabo batari mu ishuri Mhm.
ibyo ngibyo ubuyobozi bwo hasi buba bubibona nyine buba bwakabaye bwabikurikirana ariko hari igihe biba bita- bitubahirizwa neza nk'uko bikwiye ikindi ni nko nk'abana bajya gukora nk'imirimo yo mu rugo nk'ahantu ugasanga ukibaza nk'umwana niba ari gu- kurire- we- gukora nkana akazi ko mu rugo ari- uwo- uwo- a- abo bantu akorera ni abarimu ni abaganga ni iki bagakoresha nk'uwo mwana uri mu- uri mu kigero cy'uko yakabaye ari ku ntebe y'ishuri Mhm.
ibyo byo biba byitwa munsi hamwe na hamwe biba bigenda biba biriho biba bisaba rero ngo uburenganzira bw'umwana bwubahirizwe ku ruhande rwanjye mba numva umwana kuva samwe Mhm.
kugeza igihe ashyingiriwe nyine aba aribwo uburenganzira bwe buba bu- nabwo ntabwo buba butakaje ariko aba aribwo aba agomba kuba ya- ya- ya- yarekerwa uburenganzira bwe naho umwana uri munsi y'imyaka cumi n'umunani mba numva aba agomba kwitabwaho nk'uko bikwiye nyine ye hari Mu- n'ababa bakoreshwa imirimo eh, yego ivunanye nk'abajya mu birombe gucukura nk'amabuye y'agaciro igihe tujya tubyumva mu makuru hamwe na hamwe nyine ukuntu biba biba bigiye bimeze nyine yego ariko aho ngaho kayonza ntabyo ntabyo ubona nk- nk'abana bajya mu binombe ariko abatajya mu ishuri bo hari abo ubona
Eh, abatajya mu ishuri baj- bijya bibaho nyine kubabona bijya bibaho Aho ngaho i ugasanga Kayonza.
nk'umwana Ah.
Hello?
yego ndagukurikira aho ngaho i kayonza hari abo Ugasanga ubona nk'umwana eh bijya bibaho ugasanga nk'umwana ngo ngo ntabwo twabasha kubona amafaranga yo kwishyura ngo amafunguro ku ishuri kuko kuri ubu ngubu hariho bibiri byitwa school feeding usanga ngo- umubyeyi ati ntabwo umwana nabasha kumubonera amafaranga y'ishuye y'ishu- yo kwishyura ibiryo ku ishuri Mm.
leta ikavuga iti "Bi- tugira uruhare rwacu tugira kuko leta ntabwo yemera umwana utiga kuko leta igira uruhare itanga kugira ngo umwana abashe gufata ifunguro ku ishuri kimwe n'abandi ariko ugasanga bi- hamwe na hamwe ibigo birabirukana ababyeyi nta kintu batanze Wa- wabwira umubyeyi ngo ibi n'ibi umubyeyi ati mfite abana bagera muri batanu biga ntabwo nshobora bamwe biga muri nayini yazi abandi biga pirimeri ngo ntabwo nabasha kubona amafaranga yo kwishyurira uwiga segonderi nishyure n'uwiga pirimeri mu bijyanye no kurya ugasanga ni ibintu bi- biba bigoranye cyane ugasanga umubyeyi ntabasha kubyumva rimwe na rimwe umwe akamufa- bamwe kubabwira ngo nimureke ishuri nimuhagarike nta kuri ukuntu nabigenza ntabwo mwakwiga yego Mm, nta nta bushobozi mfite bwo kuba nabishyura ugasanga nanone ni uburenganzira bw'abana buba yego bugenda bu- butsikamirwa nyine muvunyi we ndagushimiye cyane
Eh, murakoze cyane mugire amahoro yego nawe ntawigenera Yego.
hari amategeko a- hari ibyo amategeko a- a- ateganya by'ibihano nko ku muntu utitaye ku mwana we ngo amujyane mu ishuri tuvuge
ibihano birakomeye bi- birahari byinshi ariko nagira ngo munyemerere mbanze nshimire muvunyi yego ni umuntu ubu ngubu aho tugereye tuvuga ngo ni umuntu usobanutse aha birumvikana ko yafashe umwanya akareba ihohoterwa ni- ibibangamiye uburenganzira bwa muntu aho ari byinshi nk'uko yabibonye rero wenda mucyo nakongeraho guharanira uburenganzira bw'umwana kimwe n'ubwa muntu uko bivugwa ni urugamba abantu bafatanyamo bakoresheje gushyira hamwe hakiyongeraho n'amategeko n'ibyo twavuga byitwa ibikoresho bifasha muri urwo rwego rero nk'uko yari abivuze ihohoterwa ati hari ibigaragara aho bakoreshwa imirimo mibi abatajya kwiga n'ibindi bindi ariko nagira ngo mubwire wenda nk'umuntu i- iryo zina namuhaye ry'umuntu usobanutse muvunyi atera intambwe zo gufasha ibyo leta gahunda leta yashyizeho hariho amategeko wenda nitugira umwanya ndi buvuge kuri amwe muri ayo mategeko yego eh, arengera umwana twongereho noneho n'inzego inzego nk'uko mwabivuze mu ntangiriro nagize amahirwe yo kuba mu bantu baba mu bikorwa bigamije kurengera uburenganzira bw'umwana ariko ikintu dusanga kikiriho cy'icyuho ni uko hari aho usanga wa mugani hariho guhishira cyangwa abantu bakaba batanasobanukiwe na bwa burenganzira bwa wa mugani ko buhari n'ibiteganywa n'amategeko cya cyuho rero kenshi izo gahunda n'inzego ziza zizi ku kiziba harimo gukora bwa bukangurambaga umwana ngira ngo duhere nk'icyo kijyanye no no- na- n'amashuri no kwiga Eh.
leta yashyizeho gahunda yo kuvuga ngo imyaka cumi n'ibiri y'ibanze buri mwana wese w'umunyarwanda cyangwa n'umuturarwanda ayige kandi harebwa ibishoboka byose ariko byo uwavuze mbere yavuze ati wenda ibibazo by'ubukene bishobora kuba ingorabahizi akabigira ubura amakaye ni nabyo muvunyi nawe atsindagira muri icyo gihe rero icyo dukora wenda no gushyira hamwe Yego.
hari ababyeyi gishobora guturuka ku myumvire y'ababyeyi bamwe na bamwe hari ubushobozi bushobora kuba bukeya nka ya miryango itari iya leta akenshi nakunze gukoramo hari igihe iba irimo kuvuga ngo twunganire twabonye ikibazo kimeze gutya ariko noneho hari n'icyo n'abaturage bagomba gushyiraho nka kabo ko kugira ngo bwa burenganzira butere imbere ariko rero nyine Harimo- icya mbere bagomba kubanza kubumenya bakumva inshingano zabo bakum- bakamenya ubwo burenganzira bw'umwana ni nabyo nyine naje kuvuga mwe- mu iri buriro ese koko abanyarwanda bazi uburenganzira bw'umwana muri rusange yego Eh, yego
ye Eh, eh, wenda niba mumpaye ako kanya yego
kugira ngo twahera wa mugani ku gusobanura bwa burenganzira bw'umwana Mhm.
tukavuga noneho n'icyo na bimwe mu bi- mu bigize ubwo burenganzira bw'umwana kuko nari nabivuze mbere ni- ni- ni ibyo umwana yemererwa ikiremwamuntu mbere na mbere bukaba buteganywa mu masezerano mpuzamahanga n'amategeko igihugu kigenderaho Eh, igihugu nk'uko mwabivuze mu ntangiriro ni itegeko nshinga bavuga ko bazarengera eh, umwana agomba kurengerwa hariho na na politiki yo kurengera bwa burenganzira bw'umwana no kumurinda ihohoterwa hariho no, no kugira ngo bizagerweho nibyo navugaga inzego za leta dufite minisiteri ishinzwe umuryango mm, n'iterambere ry'uburinganire n'ubwuzuzanye bw'umugore n'umugabo hariho komisiyo y'igihugu ishinzwe abana Yego.
izo nzego zose zifite abazikoramo n'ibyo bashinzwe baba bashinzwe kureba niba hari igihungabanyije bwa burenganzira kugira ngo batabare barebe n'icyakorwa kugira ngo budahungabana Ye.
ariko nk'uko mwabivuze reka mvuge muri buke muri ubwo burenganzira bw'umwana hari ubwa mbere mwavuze bw- bwo kwitwa izina no kugira igihugu ubwo ni ubwa- ni- ni ubwa mbere kumenya ababyeyi be ni niyo yaba arebwa n'abandi ubwo ni bumwe mu burenganzira bujya buhungabanywa ubwa ubundi ni ukuba mu muryango umwana agomba gukurira mu muryango nk'uko mwabivuze n'impuguke mu bumenyi bw'imitekerereze n'imyitwarire ya muntu umwana kuba mu muryango bituma akura neza akazabasha ku- kwigirira akamaro akagirira n'igihugu akamaro ikindi ni ukuvuzwa no kugira ubuzima bwiza ubwo nabwo ni uburenganzira bw'umwana kwiga kwiga uko twabivugaga mu amashuri yose ashoboka umwana afite uburenganzira ariko bi- bi- bi- iyo uvuze uburenganzira uvuga n'inshingano buriya afite nawe n'inshingano zo kwiga akagira uburenganzira bwo kurindwa ihohoterwa iryo ari ryo ryose imirimo y'agahato ibihano ndengakamere gucuruzwa kujya ku rugamba gukubitwa gufatwa ku ngufu n'ibindi byose umwana agomba kubirindwa kandi noneho agomba kurengerwa imbere y'amategeko nk'iki ngiki wenda abantu bakwiriye kuba babimenya Yego.
Buriya umwana niyo yakoze icyaha runaka arimo kugikurikiranwaho icya mbere cyo ni uko eh, bitewe n'imyaka n'igihe agezemo umwana uri munsi y'imyaka cumi n'ine byo ntabwo ashobora gufungwa ahubwo wenda hari imico ishobora kuba yabangamira abandi ajya mu cyitwa ikigo ngororamuco Yego.
yaba arengeje iyo myaka hakaba hari ibyo yabazwa ata- atararengeje imyaka cumi n'umunani ariko mu burenganzira ni uko mu- mu- imbere y'amategeko najyayo agomba kuba afite umwunganizi mu mategeko inyuma y'ibyo ngibyo rero ni uko uko nari ndimo mbivuga abana bagomba gutanga ibitekerezo birebana n'ibibakorerwa ubwo wenda indi ngingo dushobora kuza kuvugaho ni ibijyanye n'ihohoterwa rikorerwa abana mu buryo butandukanye mu buryo Yego.
yavuze dushobora kugenda tugarukaho wenda ingingo ku yindi yego uvuze akantu ko ku- kuba afite umwunganizi mu mategeko ndibuka ko nigeze kuganira na batoniye w'u rwanda ni ukuvuga umukuru w'urugaga rw'abavoka mu rwanda icyo gihe yambwiye ko itegeko ryabo kandi koko birananditsemo nanjye nararisomye ko koko ni itegeko k'umwana iyo agiye mu by'imanza agomba kugira umwunganira byanze bikunze muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda uburenganzira bw'umwana nibwo turimo tuganiraho na ntawigenera narcisse n'inararibonye muri bi- mu mishinga yo kurengera umwana no kumurinda ihohoterwa kuri telefone turi kumwe na nduwimana innocent nduwimana we
yego urahura akomeye
yego ndakomeye bwira umutumirwa aho uherereye nduwimana
Eh, ndi ngaha mu gisagara cya bujumbura mu kanyosha ye igitekerezo cyangwa ikibazo
ni igitekerezo ye bandanya
igihe icyo babona ihohoterwa ry'abana barakwiye gufa- gushyiraho ingingo ribuza nk'abakozi bakoresha abana bato bato hari abana usanga babakoresha ibikorwa biruhisha ugasanga bafite nk'imyaka iri nko munsi ya cumi kumanuka bataragera gukora ibikorwa biruhisha icyo no- icyo nabona barashi- barakwiye gushyiraho itegeko rigena kubuza abantu bakoresha abana batarenza batarashikana imyaka yo gukora hama ikigira kabiri bagashyiraho n'itegeko y'uko umwana ava mu ishuri a- atarakwiza imyaka yo kuva mu ishuri bakabahana kubera iyo bavuye nko mu ishuri atarakwiza nk'imyaka cyangwa by'abana bato bato bashobora bakoresha ibikorwa biruhisha ukajya usanga umwana abayeho mu buzima bumeze nabi butoroshe ukajya usanga ni hamwe nyine bamukoresheje nk'ibikorwa byinshi ukajya usanga bamwe bamwe bibera mu mabarabara kandi batari batari kujya mu mabarabara bigatuma abana bakurirana mu gisagara cyangwa mu mabarabara barakwiye gushyiraho nk'itegeko umuntu wese azokoresha abana bato bato bakabahana kandi bakaraba eh, bakabasubiza niyo baje bapfa ari nk'ibikwiriye bakabasubiza nko mu mashuri kugira urwaruka nko mu mabarabara cyangwa mu makate bitandukanye rukagabanuka iryo tegeko barakwiye kuraba bakarishyiraho ye nduwimana urakoze cyane
rero namwe murakoze ku ijwi rya amerika ye ntawigendera noneho rero nduwimana ahise yinjira muri bya bindi by'amategeko
Eh, Mhm. ubwo ngubwo hari amategeko nk'ayo ngayo avuga yose mu rwanda hari ayo dufite
eh, wenda n'icyo nari ngiye guheraho ni nisegura Mm, ku bijyanye ko wenda amategeko y'i Burundi ntayazi yego ariko ayo mu rwanda ateganya duhereye nko ku itegeko ry'umurimo ntabwo byemewe ko umwana a- a- ashobora kwi- kwinjira mu mirimo uko byamera kose Mhm.
Iri tegeko ri- ri- ri- ri- ri- ri- ririnda ko umwana ashobora kuba yajya mu mirimo noneho yongeyeho n'ikintu kijyanye n'ibihano nabyo birateganyijwe wenda muri aka kanya kuvuga ngo ahanishwa igifungo kingana gutya sintitambyinjiramo Yego.
ariko birabujijwe ko umwana akoreshwa imirimo hari noneho n'iyitwa imirimo mibi ikoreshwa abana nk'uko yabivuze hari imirimo bitemewe na gatoya k'umwana agomba kuba yakora igihe wayikoze ubukangurambaga bwinshi burakorerwa bihagije byo kuvuga ngo murinde abana ihohoterwa mubarinde imirimo mibi ikoreshwa ariko nk'uko wenda nabivuze mu ntangiriro harimo ikintu kigoranye ni hahandi uzagera wenda turebe nk'iyi mirimo yo mu rugo aho umwana usanga ariko wenda ari u- uwabivuzeho mbere avuga tujya kubona ukabona umwana arimo gukora kwa mwarimu arimo gukora kwa muganga Mm, ugasanga arava muri wa muryango wa mugani utishoboye wareba nge nge wenda nk'umuntu ureba ibyo bintu ntibyemewe n'amategeko ariko wajya kureba noneho wa mwana ntari buve muri rwa rugo yari arimo nibura ari aho ngaho asa n'u- n'urimo no kuharererwa aribwiriza gute ashobora kuba yagira ibya- i- ibyo ibyo akora Mhm, ariko nawe mhm.
nibura akaba ashobora kubona icyo kimutunga ashobora kuba yagira icyo abona ukibaza ni- ni mu gushyira mu bikorwa ya mategeko avuga ati birabujijwe ko umwana akora imirimo noneho nari buva aho ngaho muri rwa rugo yari arimo ari bujye mu muhanda be nayibobo ikiruta kiri bumufashe ni iki ngira ngo abashyira mu bikorwa amategeko niho bajya ba- ba- bahura n'iyo ngingo i- igasa n'aho ibagora dukora iki bigende gute ariko ubundi kiriho byo amategeko arasobanutse Eh, by'umwihariko noneho hakabaho ko nk'umwana uciye munsi y'imyaka cumi n'ine byo bigomba kwi- kirazira kikaziririzwa mhm.
ntacyo ushobora gusobanura ariko wa wundi ugeze mu myaka cumi n'itanu cumi n'itandatu hari imirimo imwe n'imwe wenda ashobora kuba yagakora ariko atavunishijwe ariho hahandi tuvuga by'ihohoterwa ikibabaje kirengaho ni uko ajya muri ka kazi ariko noneho ugasanga noneho na- n'uburenganzira yakagombye kuba yagira nabwo burahutajwe ugasanga wa wundi umukoresha eh, nta- nta namuhemba icyo yamubwiye ko azamu- a- azamuhemba nta gikoresheje nta- nta- nta kibonye akaba yakorerwa ihohoterwa rishingiye ku gitsina Mhm.
akaba yakubitwa yakorerwa ibindi bindi bituma a- na- na bwa burenganzira bw'ibanze bu- Eh, ubu ariho rero noneho n'imiryango na za nzego zigomba kuza Mhm.
ariko natwe tukabimenya igihe tubonye ibyo bintu tukavuga tuti ntabwo bikwiriye reka tubyamagane tumenyeshe na za nzego zibi- zibishinzwe ariko kuvuga ngo umwana ntagomba gukora tuvuge mu rugo iwabo ku- kujya kuvoma kujya gusenya ibyo ngibyo ntabwo ari ukumukoresha ni- ni- twabyi- twabyita ko ari u- ari uburyo bwo kumutoza imirimo kumurera mu rwego rwo kugira ngo azamenye uko nawe akora nakura
ibyo rwose ni nako bimeze mu burere umwana adatozwe gukora byaba ari n'ikibazo kuko tunareba no muri kwa kwimenyereza mu burere agomba guhabwa umwana agomba gu- gu- gu- gutozwa no ku gu- gutozwa gukora ariko agakora ibijyanye n'ubushobozi bwe byaba ari mu bijyanye n'ubwenge ibijyanye n'imbaraga bitazagira ingaruka ku mikurire yiwe tuvuge nk'icyo cyo kuvoma niba umwana ageze mu kigero cy'imyaka runaka ashobora kujya kuvoma ariko noneho ikibazo kiba yahandi azajya kuvoma ugasanga bamu- yikoreye ijerekani n'umuntu mukuru atashoboka atashobora kandi arabikora ku gahato ariko niba umutoza abandi bagiye kuvoma agafata ka ka- ka kabido gato kajyanye n'imbaraga ze icyo gihe rwose ntabwo ari ukumuhohotera ni nayo mpamvu habaho kuvuga ngo gukoreshwa abana hakazaho noneho n'icyo twita imirimo mibi ikoreshwa abana hari n'itemewe na gatoya ya yindi tuvuga ngo ni imirimo mibi ni- harimo ya yindi izamubuza kwiga hakabamo ya yindi izabangamira imikurire ye hakabamo mbese bene i- i- iyiganisha aho ngaho Eh.
tuvuge nk'umurimo udashobora kwemerwa na gatoya ntibishobora kwemerwa na gatoya ko umwana azajya mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro ntabwo bizemerwa na gato nubikora uzabihanwa ntibyemewe ko umwana akora mu kabari cyangwa mu kabyiniro cyangwa ahandi handi ntibyemewe ko umwana hari urutonde rw'imirimo ziyongiye koko mibi itemewe nk'ikiremereye cyane hari uwavuze kayonza cyangwa n'ahandi handi kujya kuba ugasanga ari mu- mu bishanga i- i- inshingano ze zaba ari mu icyo bita kwamurura inyoni aririrwa yirukana inyoni mu mi- mu mirima y'imiceri bimubujije ko ari kugira amahirwe nk'abandi yo kujya kwiga Eh.
ariko niba yagiye kwiga akavayo nk'uko twavugaga ababyeyi cyangwa abamurera bakamubwira bati genda uzane amazi yo gushaka inkwi bitari mu murengera bitari bubangamire bwa burenganzira bwe bw'ibanze cyane cyane ubwo dutindaho bujyanye no bitanamubuza no gukina cyangwa se nk'abandi n'ibyo bana twavugaga Eh.
ngo umubwire nu- numushyira mu kabari wenda twumve ni- ni- niba yaba yatashye ari mu ishuri ariko numushyira mu kabari bishobora gutuma araruka akagira ntazakure neza mu buryo bw'imitekerereze n'imibereho Ni- niyo mpamvu nabyo bizajya muri ya mirimo mibi itemewe na gatoya Mm. muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro murisanga turaganira na ntawigenera narcisse ni inararibonye mu mishinga igamije guharanira uburenganzira bw'umwana kubuteza imbere no kurwanya ihohoterwa umwana ashobora gukorerwa kuri telefone dufite ngoboka jean claude ngoboka we
karame karame uraho urakomeye
muraho muraho neza murakarama urakarama rwose bwira umutumirwa aho uri cyane narisisi reka mbanze mushimire yego ariko by'umwihariko reka mbanze nivuga kugira ngo abakurikiye radiyo ijwi rya amerika bumve aho mperereye ye nk'uko bisanzwe muravugana na ngoboka jean claude mperereye mu burasirazuba bw'u rwanda ni mu yego karere ka ngoma mu murenge wa gashanda mu kagari ka kerwa mu mudugudu wa rurema ya mbere ye mbanza nanashimire na risisi kuba yitumiye yitabiriye ubu butumire yego kuri uru ruhare rwo kurengera umwana mu bikorwa byamukorerwa mu bigerekeranye n'ihohoterwa kuri we mu mirimo yaba i- itandukanye yakorerwa kugira ngo ivunanye kugira ngo mu kugwingira kwe Oya, cyane cyane uburenganzira bwe.
kugira ubuzima bwiza ngoboka cyane cyane uburenganzira bw'umwana ese ubundi wowe uburenganzira bw'umwana wigeze ubwumva hari nka bumwe uzi mu burenganzira umwana atagomba kuvutswa
murakoze cyane ku burenganzira bw'umwana rero Mm.
ni umwe mu bantu bashobora kuba banabukurikirana cyane umunsi ku munsi kandi nanabuzi ifatanyije n'inzego z'ibanze guturuka ku rwego rw'umurenge wa gashanda Mhm.
nshimira n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa gashanda Ndaya- bwana ndayambaje emmanuel ndetse na meya wacu w'akarere ka ngoma niyo nagira natari Mm.
na visi meya w'akarere ka ngoma mu kayiranga marigo ririyoze ushinzwe imibereho myiza y'abaturage aha n'ubu- n'ubukangurambaga turangije muri uyu muri uku kwezi bwerekeranye no kwita ku mwana by'umwihariko tureba ko abana basubira ku mashuri ikintu cya mbere kimwe cyawurumbagije nyakubahwa munyamakuru hari ukuba umwana ashobora kuba yajya ku ishuri akiga Ah, akiga neza ariko adakoresheje imirimo ivunanye iyo ni ingingo ya mbere aha noneho hari n'ikindi umwana ashobora gukoreshwa imirimo ivunanye uwayimukoresheje iyo afatiwe mu gihano hari itegeko rimuhana aha akariryozwa kuko yakoresheje uwo mwana kandi ataruzuza ya myaka cumi n'umunani kuri Aha.
myaka cumi n'umunani niyo dufatiraho ko umuntu aba agize akuze agiye mu buntu mu kuba yakura kugira ngo abashe gukoreshwa imirimo ivunanye hari ukuba umwana ashobora yakoreshwa akazi ko mu rugo ariko ari muri aya munsi y'imyaka cumi n'umunani aba atarafata indangamuntu ye cyangwa se akaba ngoboka ataremerewe kuba yakora imirimo ivunanye yego ngoboka uduhaye Rero, ingero hakemurwa zimwe ibyateganyijwe na leta y'u rwanda yego uduhaye ingero zimwe z'uburenganzira bw'umwana noneho hari ikibazo wari ufite cyangwa se igitekerezo
Oh, ni ukuvuga ngo iki gitekerezo ikibazo igitekerezo nari mfite kuri narisisi Mm.
ndanamushimira cyane ku bisobanuro yatanze ni abakurikiranye nkanjye uherereye hano mu karere ka ngoma ni umuntu ni akarere gatuye mu byaro kandi nanjye ndi hagati mu baturage Mhm.
ndareba umunsi ku munsi uko abaturage babayeho abana babayeho inshingano se abana bakorerwa bibi mfite ukuntu nuzuzanye n'inzego z'ibanze nkaba ijisho ry'aba- ry'aba- ry'abayobozi Mhm.
hari ikintu cya mbere mvuga ko umwana igihe umwana ataruzuza imyaka cumi n'umunani ntabwo ashobora kumanuka mu gishanga cya nyakariba yego ibyo wabivuze ibyo wabivuze gukabukira umuceri ngoboka ibyo wabivuze Ariko gusha itegeko ku rihari.
ngingo
noneho icyo warumbajije kuri narisisi yego
ngo igi- ikibazo nawe amubaza cyangwa se igitekerezo Ah,
ndaba mbanje kumushimira urugero nanga utubari abenshi barabizi ubu tubari tugize aka karere ka ngoma mm.
turimo ibyapa andi atuwete umwana wese uzafatirwa yinjiye mu kabari nyir'ikabari azajya ahita ahanwa bihuzwa n'itegeko kuko uwo mwana yinjiye mu kabari ajya gushaka icyo kunywa kandi icyo kunywa atemerewe kubera imyaka afite Mhm.
icyo ni ikintu mushimiye bafa- bakoze nk'imishinga muri rusange Mhm.
ikurikirana umwana unicef unicef ni umufatanyabikorwa nawe dufite mu kurengera umwana Mhm.
nawe ndamushimiye kuko ibyo bakora bafatanyije na n'uwo na risisi nimba nanyu mbaye ko mushimiye by'umwihariko ye bitugeraho hano mu cyaro aho turi
ye urakoze ngoboka we urakoze cyane noneho ikindi- ikindi- ikindi musaba reka yego ariko uhina amagambo
eh, reka mine nyakubahwa munyamakuru Mhm.
icyo icyo icyo musaba none cya nyuma ubukangurambaga burakorwa guturuka mu nzego z'ibanze kugera muri basado b'utugari n'abayobozi b'imirenge noneho bongere ubukangurambaga porosotaje zamuke
ye nuko nuko hari hasi ariko babwongere ye urakoze cyane rwose reka agire icyo abivugaho ku bukangurambaga ngoboka urakoze Ngoboka Jean Claude Murasa wa Rwanda mu karere ka Ngoma umukozi w'ikiganiro muri Isanga muri rusange ndagushimiye cyane rwose umugoroba mwiza nuko ntawigenera ubukangurambaga bwifashe bute
Yeah, niyo mpamvu wenda nk'uko mwabivuze mu ntangiriro Mm, ni- ni- ni ryo shingiro ry'ibindi byose mhm.
amategeko ara- abayeho na bwa burenganzira ariko abo bireba ntibabimenye usanga bigumya kuba ikibazo ari abaharanira bwa burenganzira a- a- ababufite iyo batabumenye ngo baharanire ko nyine bwubahirizwa biba ikibazo ababushinzwe nabo iyo batamenye ngo dufite izi nshingano nabyo bikaba ikibazo noneho rero n'ikindi kindi kuko wenda nari nabivuze ibijyanye no kuvuga ngo nta n'umwe ukwiriye kureberera ni ngombwa ahubwo noneho nakongeraho ko icyo ngo bukavuze ubukangurambaga bukorwe gute kandi bukorwe nabi wenda birasa naho biganisha ku mwanzuro ku kibazo cyiwe ubu- ubukangurambaga mbere na mbere bukorwe nande E- e- nako bukorwe gute binyure mu byiciro binyuranye harimo wenda a- ari uku kunyura ku maradiyo ari uku kwegera abaturage mu nteko z'abaturage mu migoroba y'ababyeyi n'ubundi buryo bugiye bunyurana ariko ngewe nk'uko mwabivuze mu ntangiriro hariho n'ikindi cyo kwandika ngewe nicyo nashyizemo imbaraga binyuze muri wa muryango wanjye mwavuze rino Yeah.
kampani limitedi aho rwose wandika nk'ubwo ngoboka namukangurira ku- gusura eh, urubuga rwacu niba akoresha ikoranabuhanga akareba ibitabo cyangwa n'izindi mfashanyigisho zituma abantu babasha kumenya bwa burenganzira kugira ngo ikitemewe buri wese aharanire ko kita- kita- atakihanganira Mm.
abantu bakarushaho kumenya nyine wa mugani bagakanguka ikindi kindi rero noneho cya- cy'ingingo cyo- yo kuvuga ngo birareba nde tumenye ngo birareba buri wese twigira aho tubiharira ngo twumve ngo yavuzemo unicef ni byiza ni umu- ni umufatanyabikorwa mwiza muri muri iyo nzira hari inzego za leta harimo n'abandi ari amashuri cyangwa n'abandi nk'uko mu buryo butandukanye ariko bigere no kuri buri wese ngoboka umaze kumva avuga ati burya birabujijwe ntabwo bikwiriye ko umwana ajya mu kabari umwana abyumva ko kwaguruka bwire wa mugani sinzi twajya rya numva ati kandi bazaguca amande ugenda ubwira umuntu urimo gukoresha umwana imirimo itemewe mubwira uti ariko uzi ko ibi bintu urimo gukora bitemewe n'amategeko ejo rero bundi ushobora kuba wahanwa abantu bamenye bamenye ibi- ibi- ibi- ibyemewe ibikwiriye n'ibidakwiriye ya mategeko abantu bayamenye bamenye n'icyo bakwiriye gukora kugira ngo bwa burenganzira butere imbere ubwo nari mvuze ku buryo ubukangurambaga bwakorwa Yego.
nemeranya nawe ko ari ngombwa noneho n'abakabukora ko bireba buri wese nubwo hari abagiramo imbaraga nyinshi by'umwihariko ariko buri wese agashyiraho itafari rye ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri isanga umutumirwa ntawigenera narcisse ayobora umuryango witwa rim company ltd mu byo u- ushinzwe rero mu nshingano uyu muryango wihaye harimo uburenganzira bwa muntu hanyuma ntawigendera narcisse we ku giti cye nk'uko yabivuze anabyandikaho cyane ndetse anabihuguramo n'abandi bantu nk'uko nanjye nabisomye ku rubuga rwanyu narcisse nibyo hanyuma rero ukaba uri inararibonye mu mishinga igamije kuga- ku- ku- guharanira uburenganzira bw'umwana kuri telefone dufite twagira yezu marcel twagira yezu we
muraho neza thomas uraho urakomeye
yego ndi i kigali mu rwanda yego
mbanje no kuramutsa narisisi arakumva ni uku- eh, ni ukuvuga ngo mfite ni utubazo dusa nkaho ducagaguye ariko du ubwo ni dukubiyemo tungahe ibibazo byinshi ubwo ni tungahe M- m- twagira yezu dushobora kuba nka dutatu ariko ndashaka kubanza kubaza umutumirwa Eh.
ni ryari umuntu arekeraho kwitwa umwana wageze ku myaka ingahe hanyuma irangamuntu mu rwanda zitangwa ku myaka ingahe kugira ngo mbone aho mpera ikibazo cyanjye ye guma ku murongo hanyuma abanza gusubiza utwo ngutwo
Eh, kugeza ubu ngubu uko biteganywa mu mategeko y'u rwanda umwana ni umuntu utaragera utararenza imyaka utaragera ku myaka cumi n'umunani uwo ni we witwa umwana ariko bitewe n'uburyo ibintu bigiye bitandukana harimo ibyiciro by'abana umwana uri munsi y'imyaka cumi n'ine nka bya bindi iyo bigeze mu bijyanye n'uburyozwacyaha uwo mwana afite uburyo atandukana ufite munsi y'imyaka cumi n'umunani na cumi n'ine agira uko atandukana n'ufite cumi n'itandatu noneho twagera mu bijyanye n'imbonezamubano urugero nk'ibijyanye no gushinga urugo uwo muntu utaragira imyaka makumyabiri n'umwe akaba nawe yafatwa nk'umwana ibyo ngibyo niko amategeko abiteganya noneho ibijyanye n'indangamuntu umuntu ufite imyaka cumi n'itandatu biragoye nkurikiza uko mbizi wenda nakwisegura rero ni byiza ariko niwe uba wemerewe ugomba gufata indangamuntu hagati aho ngaho mu mbonezamubano nk'uko byerekeye gushinga urugo ariko hari igihe ndumva itegeko rirateganya ko hari igihe minisitiri w'ubutabera ashobora gutanga uruhushya umuntu agashingirwa ataragera neza ku myaka makumyabiri n'umwe hagati y'imyaka cumi n'umunani na makumyabiri n'umwe ashobora kwemerera ko uwari nk'umwana aba yakora ubukwe ku bw'impamvu runaka ariko uburenganzira bugatangwa na minisitiri yego twagira yezu twagira yezu rwose nari mbizi ni uko nari nshaka ngo bimwizire mu kanwa ubwo abyivugira abateze amatwi radiyo babyumve ok ngaho komeza noneho rero ikibazo mfite sasa ni iki uyu munsi ku myaka yanjye mirongo itatu n'itanu ndaba mfite irangamuntu nkurire ku mupaka wenda muri imigirasiyo ngiye mu bihugu dukikijwe nabyo n'umwana w'imyaka cumi n'itandatu n'ububwira nti wowe uri umwana ambwire ko tungana kuko twembi dufite ikituranga ku buryo aho ngaho generasiyo yacu abantu bavutse hagati ya mirongo inani na gatanu na za mirongo cyenda n'umunani abenshi ntibagize amahirwe yo kwiga noneho bafite nyine ubwo birumvikana ko bafite wenda ubujiji buke hanyuma umwana wo muri mirongo icyenda n'umunani bibiri bibiri na gatanu leta y'ubumwe yashyizeho amashuri y'ubuntu abana benshi basa nk'abafungutse mu mutwe ku buryo umubwira uti iki si cyo akagusimbukana kuko akwereka irangamuntu imwe nk'iyawe aho ndaguha ingero ziteye zitya iyi saha abakagombye kubahiriza bwa burenganzira bw'umwana mpamya ntashidikanya ko ari bo babwica ubu nakwereka abantu baba mu ngaga z'abanyamategeko bunganira abandi mu nkiko mu ngo z'abarimu nawe ubwawe umutumirwa wasanga iwawe ukoresha umwana wa seza diseta kuko oya wimubeshyera komeza komeza komeza komeza ariko wimubeshyera
nyine ni urugero ndi gutanga ntabwo ari ukuvuga ngo ahubwo twagira yezu we ahubwo ubwo ngubwo nawe wasanga tubwire mbese byawe wowe ukoresha umwana
oya ntabwo nkoresha umwana kuko njye nta bushobozi bwo gukoresha umuntu
ntabwo uri umukire icyo nshaka kuvuga ni uko mu mategeko mu burenganzira bw'umwana harimo kuba umwana yemerewe uburenganzira bwo kwiga abwemerewe ariko noneho dusubiye inyuma gatoya we twagereyeyo ziri guhamya ibintu hari umuntu uzi neza ariko ntumuvuge izina nimba unamuzi hari umuntu uzi neza ukoresha umwana
si n'umwe si na babiri kuki utabibwira amategeko kuki utajya mu butegetsi ngo utunge agatoki
dore igitangaje kandi kandi umutumirwa yavuze ati twirebera ni inshingano za buri muntu wese dore ikintu gitangaje genda mu mategeko bivuga ahubwo nitugaruka mu kiganiro kindi ahubwo uzabwira abumva ijwi rya amerika uti narabikoze urabyemeye nuko kandi uzatubwire n'ukuntu byagenze ikibazo ku bijyanye n'uburezi bw'abana yego
uyu munsi leta yashyizeho iyi gahunda yo kugaburira abana ku ishuri ariko hakagira n'uruhare rw'umubyeyi rutangwa birababaje kubona mu burenganzira bw'umwana harimo no kwiga ariko inoti imwe y'igihumbi itabonetse mu gihembwe cyose kigatuma umwana adahabwa bireta y'ishuri ngo abone umusaruro w'ibyo yaruhiye mu gihembwe cyose ubwo burenganzira bw'umwana bwishwe nande n'uwagombaga kumuha bireta inoti imwe y'igihumbi kandi umwana ni mu gihembwe cya kabiri si ukuvuga ngo ni mu gihembwe cya gatatu ejo ashobora kujya ku kindi kigo ubwo ukumva aho ngaho dukoma urusyo dukome n'ingasire niba ku mwaka ku ku gihembwe ushobora kwishyura ibihumbi makumyabiri na bine by'abana babiri naba narohereje makumyabiri na bitatu bakaruhuka ntahari ntari mu gihugu bigatuma umwana abura birete hejuru y'i- y'inoti imwe y'igihumbi kumva ibyo nge byaranambabaje kuko Ye- byambayeho none si ubwo aho ngaho umwana yatashye aziciragura ahubwo no kwiga ntacyo maze ntazasubirayo habaho guhendahenda no gutera amasomo bundi bushya
Mm.
ubwo Ni ni uko.
ukuvuga ngo mu mu kurengera uburenganzira bw'umwana birasaba kureba impande zombi bene kubwubahiriza ni twese yego hanyuma ba bandi kuno ya myaka tuvuga ubu ngubu mu rwanda ngira ngo hari n'itegeko rivuga yuko abana babiri bafashwe bakora imibonano mpuzabitsina ngo batarageza iyo myaka y'ubukure ngo bita ko bari gukina iby'abana kandi bya bintu Ibyo byakina biri mu itegeko iby'abana se?
hakavamo umwana hamara kuvamo umwana twemera ko umwana yitwa umwana igihe cyose agisamwa na nyina bwacya bati iyi nda yatewe n'abana nikurwemo urumva uburenganzira bw'abana sinzi ukuntu bwubahirizwa njye sinzi ukuntu mbyumva aha ni inzira ndende ntapfa gusobanura aka kanya kuri radiyo murakoze ye urakoze nawe twagira yezu
murakoze cyane ye nawe genera u- u- twamuhaye umwanya rwose arinigura
ngira ngo twagira yezu yatangiye ati nk'ibyo ubaza buriya ati ibyo mbaza ndabizi ni ndi nka mwarimu ni byiza wenda nanjye ubwo na- ni ikintu cyiza mwarimu burya abaza ko- hari igihe umuntu ashobora kuba yanabaza kugira ngo na bwa bukangurambaga wenda bube bwakorwa ni ikintu cyiza mbanza kumushimira ariko hari indi ngingo avuze ngira ngo eh, tutari bwumvikaneho neza Mm.
ngo abashinzwe kurengera umwana nibo bica uburenganzira bwe uwo muntu niyo yabikora wenda ntago ngo muri rusange Mhm.
icyo kintu ntabwo nakwemeranya nawe rwose pe Mhm.
iyo n'unabikoze aba azi ko akoze ikinyuranyije n'ibiteganywa n'amategeko n'ibindi bindi iyo ngingo ijyanye n'uko abashinzwe kurengera uburenganzira bw'umwana ari bo babwica ntago twakwemeranya nawe ijana ku ijana twavuga ngo ni rimwe na rimwe wenda ngo hari igihe ariko kuvuga ngo muri rusange ntabwo byaba ari byo noneho duteye indi ntambwe noneho agahita atanga n'urugero ibijyanye no kwiga uburyo umwana ashobora kuba avuze gahunda nziza ya ya sikuru feeding yo kuba abana babona ifunguro ku ishuri aha ni- ariho mperaho noneho buriya kirazira sina byiza ntibyanumvikana iyo uvuze uburenganzira ntuvuge ikintu cyitwa inshingano uburenganzira buri gihe bujyana n'inshingano uburenganzira iyo bubayeho habaho n'ushinzwe kugira uburyo bwa burenganzira buri bugerweho aha rero umwana bijya bibaho ko ababyeyi bamwe na bamwe baba batereriye ukumva wa mugani bwa burenganzira bw'umwana aziga ariko se aziga kugira ngo uburenganzira bwe buzagerweho hari ababifite n'inshingano abambere rero nk'uko twavuga mu burenganzira bw'umwana ni ababyeyi iyo ababyeyi badakoze icyo bagomba gukora leta nayo iza ifasha kugira ngo bwa burenganzira bugerweho noneho inyuma yaho hakaba hazaho na ya miryango wenda y'abafatanyabikorwa abaterankunga nk'uko wa undi yavuze unicef cyangwa ni- n'abandi bandi ariko hari igihe noneho tujya kubona tukabona dufite ba babyeyi bashobora kuba baba baterera iyo kavuga uburenganzira umwana afite uburenganzira bwo kwiga no kurya nagende yige ariko n'urimo gutekereza wa mugani na, na leta mu nshingano ibyo ifite yubatse amashuri ishyiraho integanyanyigisho irahemba umwarimu nawe mubyeyi barimo baragusaba bati wa mwana ni wa handi iyo tugeze mu bijyanye wenda no kuboneza urubyaro nawe ugiraho uruhare muri ya myigire y'umwana ibyo rero tugomba kubyumva tukumva ko atari leta yonyine ifite inshingano zo kubahiriza uburenganzira bw'umwana ahubwo hari na wa mubyeyi nawe ugomba kugira icyo yagakora nawe yavuze ati byarambabaje cyane kuba umwana yabura ingorane wa mugani ni uko umwana ashobora kuba yabigwamo ariko za nzego nizo zinareba bikagera hahandi niba umwana wa mugana avukirwa uburenganzira n'ubukene bw'iwabo icyo gihe leta niba ya miryango ishobora kuba yakunganira niba ari bya bikoresho cyangwa kwa kurya n'ibindi bindi bakaba bakunganira ariko noneho hari igihe usanga bituruka no ku myumvire ya wa mubyeyi utubahiriza za nshingano ze icyo gihe rero niho hazamo na kwa guhitura turabona twagira yezu babe muri ba bandi dukwiriye gufatikanya mu gihe twigisha bwa burenganzira tujye twigisha n'abantu noneho n'inshingano wa mubyeyi ushaka ko umwana we umwana we wamugana abone birote arye ku ishuri ariko uvuga uti ubwire na wa mubyeyi uti ese wowe mubyeyi urazirikana ko ufite inshingano yo kugira ngo umwana abone icyo arya ku ishuri twumve impamvu n'uruhare rwa buri wese kugira ngo bwa burenganzira bwigirweho twe kujya gutunga agatoki ngo urebe wa mwarimu wa mwarimu wa mugani wakoresheje ubwo buryo nko kugira ngo akangurire uwo mubyeyi murakarire wumve ko nawe wenda ashobora kuba aricyo yabonye uyu mwarimu wenda aho umuntu yamushimira niba umwana yarize bikarinda bigera ubwo igisigaye ari na rwa rupapuro rw'amanota ari bushyireho inzira yo kuvuga ati buriya mubyeyi natabona umwana azanye amanota nk'abandi atekereze nawe aze kumenya habaye iki byagenze gute ahereho anamubwira ati umwana twaramuretse turiga bigenda gutya dore ari leta n'abandi bantu uko bigenda ariko hano habayeho icyuho genda noneho ugerageze kuko icyo kintu tukigarukaho muri wenda no mu igenamigambi rirerire aho tugereye ntabwo ari muri cya gihe cy'uko umubyeyi wa mugani neza aho hahandi uko abantu bagenda bajijuka bagenda bameze ukavuga uti ibyo bubyare ariko nzagira n'uruhare mu kurera no kubahiriza bwa burenganzira bw'umwana yego hari umunywanyi w'ijwi rya amerika ariko ntabwo ari ikibazo cyawe ntawigenera narisisi ni ukugira ngo gusa uyu munywanyi w'ijwi ry'amerika atakeka yuko twamwibagiwe yitwa karasira reverian yatwandikiye kuri facebook y'ijwi ry'amerika ati ahubwo atari u rwanda cyangwa abaturarwanda cyangwa abana ahubwo uburenganzira bw'umuntu w'umunyafurika bwifashe gute karasira reverian niba uri kuri radiyo rero nkwemereye yuko ibi ngibi nabyo bishobora kuba ibiganiro bindi tukazabishakira umwanya maze ikibazo cyawe kikabonera kikabonerwa igisubizo nuko ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda kuri telefone turi kumwe na bizimana roma roma urahura akomeye
ndakomeye uherereye he roma
nturuka mu gihugu cy'u Burundi ariko ubu tuvugana ndi kigali mu rwanda mu karere ka gasabo ye ngushimiye cyane ko wakomeje kwihangana uguma ku murongo mu gihe abandi bari bakubanjirije nabo twabahaye umwanya barisanzura umwanya ni uwawe rero
mbona mbanze nshimire uwo mutumirwa yavuye igihe kwita ku burenganzira bw'umwana ni inshingano ya buri wese kuko natwe twabanje kuba abana kugira ngo tugere aho tugeze ndi umubyeyi nanjye mfite abana ufite bangahe
mfite bane rero mbonagira ngo mubaze kuri kimwe yari yabanjirije havuga ko ngo mu burenganzira bw'umwana harimo no kuba agomba gukurira mu muryango we rero iyo avuga umuryango aba ashaka kuvuga ubundi impamvu ugiye kubaza kino kibazo hari abantu baba bafite nk'umwana yamara kugira nk'imyaka cumi bakamwohereza mu cyaro kwa kwa mukecuru na sogokuru akaba ariyo akurira ngo agiye kubafasha imirimo kandi nabo kubera ko baba bafite imbaraga nkeya rimwe na rimwe bamuha ya mirimo ivunanye bakamuha ikidomoro tujya kuvoma ugasanga nanone ari guhohoterwa rero iyo yavuga umuryango ni uyu muryango tuvukiramo wa papa na mama gusa cyangwa n'aho ngaho kwa mukecuru naho hitwa umuryango cyangwa kwa mushiki kwa bashiki bacu naho agiyeyo nta kibazo ubwo ni kwa nyirasenge kuba avuga umuryango aba ashaka kuvuga uwuhe hanyuma ikindi cya kabiri ni inyunganizi bamwe mu bashaka guhohotera abana hari igihe bavuga nk'iyo bari kunywa nk'inzoga bakamuha ngo ngo akirasomaho ngo utazabimbwa tujya tubyumva rimwe na rimwe ngewe ndumva ko baba bari kubahohotera we rero abo bantu babigenza gutyo yabagira ihe nama
bizimana reka hinira aho ngaho kubera ko igihe kiragiye rwose utubabarire dufate umwanya wo kwanzura iki kiganiro ariko nyine ndakeka ari nawe ibibazo byawe bigiye kuba umwanzuro bigiye kutubera mbese iherezo ndagushimiye cyane
murakoze ijwi rya amerika ye nuko ntawigenera mu magambo makeya rero kuko iminota ndabona irimo igenda wamusubiza iki unanzura iki kiganiro
icyo naheraho kuvuga umuryango avuze umuryango ni uwuhe noneho ndibwongereho nk'iki noneho bibaye byiza kuvuga ngo umwana akwiriye kurererwa mu muryango umuryango ni ukuvuga mbere na mbere ababyeyi be ise na nyina ise na nyina mu gihe badahari noneho umuryango bishobora gufata n'uwundi wundi ariko azaboneramo bwa burere bukwiriye ubwo ugiye muri birebire bya bindi ndimo impuguke iyo umwana arimo gukura burya agenda yigana yisanisha n'abo abona muri wa muryango ni ukuvuga rero adakuriye muri wa muryango ngo abe ariho arererwa abone uko umuntu aba umugabo abone uko aba umugore abone rwa rukundo rw'ababyeyi cyangwa rwa rukundo rw'aba mubyeyi ko yageze ubwo avuga sekuru na nyirakuru bamwitaho bamubwira niba atitaye batikomera sa bigende gutya urakoze iki ndagushima agende yumva akura bizamugira umuntu uzigirira umumaro cyangwa akawugirira n'akandi ibyo ngibyo bishobora kuzamugiraho ingaruka mu mibereho ye n'uko azaba muri make kuvuga ngo kurererwa mu muryango tubitandukanye n'uko umuntu umwana binyuranye n'itungo ushobora kurera hari aho bijya bibaho wenda tubyumve kuko ushobora kuba wabona umwana hari abajya baba ababyeyi gito akamufata akamushyira runaka ati ntazagire icyo amburana nzamugurira ibyo ashaka byose njye ndimuha mushakire n'umukozi iyi runaka iyi runaka agenda abe hariya ariko ntazagire umenya ko uriya mwana ari uwanjye cyangwa hari n'icyo dupfana afite ibyo arya afite imyambaro birahagije icyo gihe uwo mwana azangirika ntabwo azavamo wa muntu uzagirira igihugu akamaro ikijyanye rero no kuba umwana wamubwira ngo soma utazaba imbwa ukamwimutoza ibiyobyabwenge tuzi ingaruka z'ibiyobyabwenge ku buzima ku myitwarire y'umuntu ko bimwangiza ari muri ya myitwarire bikaba bishobora kumugira imbata ejo niho azavamo mbere na mbere bikamubuza kubahiriza za nshingano zo kubona uburere bukwiriye harimo kwiga uko bikwiriye agatsinda akamenya ibizamufasha noneho ariko hari n'uko wa mwana urerewe muri ubwo buryo za nzoga n'iki bishobora kuba byagira bizamwangiza mu bwonko mu buryo bw'imitekerereze akaba yakoreramo n'uburwayi bwo mu mutwe n'ibindi bishobora kuba byatuma wa mwana azaba ikibazo kuri sosiyete nawe ubwe atiretse bikaba ari byiza rero ko mu gihe tubonye iyo migirire cyangwa n'imvugo nk'izo ngizo zibangamye twazikosora kugira ngo bihinduke twubake umuryango uboneye uhamye ufite iterambere n'ejo hazaza heza ushingiye ku bana bahawe uburere bwiza uburenganzira bwabo bwabungabunzwe
mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ariko rero mu masegonda mirongo itatu nawe genera nanjye nyiri umwana yego ntabwo bampaga kunywa inzoga ariko ntabwo bambwiraga ngo somaho wambwa nako ibintu nk'ibyo barampaga gusa ngo batigezaho ugezaho genda ujya gukina n'abandi bana ko ntacyo byantwaye se ubwo ngubwo kuko nabyo nabyo biri mu kwerekana umwana umubyeyi ukubwira ati geza ahangaha ntukabye na cya gitsure na rwa rukundo rwa wa mubyeyi biri bwuzuzanye na wa muryango umuntu arimo kurererwamo hari indi mvugo ntimuyibagirwe ivuga ngo nayo mbi cyane yerekana n'ubugome bavuga ngo ngo umwana utari uwawe ngo umuhate inzoga n'itabi haroza ibyo birumvikana ko ari wa mugani niba ari mu muco mu muco kuguha wa mugani urasomaho ariko umenye aho ugarukira bakanagufatira bikazagera ubwo muri kwa kundi ugenda uzamuka bazagera ubwo bakubwira bati none wifashe n'igicuma wa mugani ibyo ni uburere bushingiye kuri wa muco byarabaga ariko bikajyana na disipurine igihe bikorerwa n'impamvu n'urukundo narwo rurimo n'urukundo ku kureberera wa mwana Ye.
kugira ngo ejo batabona twamwirese Yego.
twa- twa- twamwibye mwimye amenye ko hari ibigenewe abakuru ku kigero runaka byabaga biri mu burere ntawigenera Narcisse ndagushimiye cyane rwose nibutse abateze amatwi abateze amatwi ijwi rya Amerika ko uri impuguke mu bumenyi bw'imitekerereze n'imyitwarire ya muntu uri mwarimu wa za kaminuza uyobora umuryango witwa RIM Company LTD ushi- ushinzwe n'uburenganzira bwa muntu uri inararibonye mu mishinga igamije guharanira uburenganzira bw'umwana ndagushimiye cyane namwe mwese ndabashimiye cyane murakara